raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtootaa dhageeffattoota raadiyoo nuuran hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii halaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلو مسلمة dhaggeeffattoota hordofootaa raadiyoo nuuran hudaa akkuma san eeggattoota deebi'ii yannatan teessanii karaa pirogiraama dhaddacha jaalalaatiif riqicha sunnaa walumaa galli keessanuu bakkuma jirtanitti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu iyyannaan Har'aan tanaa akkuma durii tawarra riqicha sunnaati. Iyyannaan tanaa namni galfatee obboleessa keenya tokko galmeen isaa dhibba saddeetii fi digdamii afuriiti. Akka ijoo obboleessa keenya kun ani gartee nama tokko hawan inni bara wanni inni baratte waan mana yaalaati. Takkaahuu ogeessa fayyaa namaa hordofu. Eegaan gartee barnoota kana baradhe boodaan lafallee bubbulee haa ta'u hojiillee eegaan qabadhe ture. Ammoo wanni gartee na keessa jiru niyyaa tiyya sammuu keessatti eegaan baradhee hojii eegaleen boodatti bultii jaariinsa hatattamaa wanni dhaan dura hojjechuu qabu bultii jaariinsa jechuudhaatu mata kiyya keessa jira. Sunis gaa akkuma beekamutti namni tokko intala takkaa wajjin hoggoo bultii jaarratu intala takkaa ta'isaa wajjin walitti maltu. Ta wal fakkaatu tan haallaa fi amalli isaanii wal madaalu sanii wajjin bultii jaarrata. Garuu wanni gartee hedduu na yaachisaa jiru bultii tanatti seenuun duratti waa hedduu taakka hangan qabneetu mataa xiyya kana keessaa na jira. Wagarii san keessaa akkaan gartee ani fuudha kana keessatti hin seenne akkaan bultii jaarutti hin seenne na godhaa jirti. Akkuma beekamutti waan sammuu xiyya tana keessa jiru keessaa tokko haala jiru ammaa biyya keenya keessa jiru karaa ekonomiitiin kana. lammeessaa wanni bitii gurguriidhaa hunii ol ka'u humna gartee harka qalleeyyiin warri gartee wanni isaan argatan waa xiqqoo waa bitachuu waa gurgurachuu dadhabu. Akkasuma wajjin warri gartee hojii mangistii hojjetus takkaa'u tambanii hojjetus wanni isaan argatan rakkoo haala jiru keessatti barbaachifamu tan namni ittiin jiraatu saniihu namarraan hagooytu waan biraa firraa hudhiise. Duuba tanaaf jecha hedduu narratti jabaatee bultii ijaarutti jejjeru. Ammoo duuba akkaan pirogiraama gartee sammuu keessaa qabutti rakkoo gartee karaa ekonomii kana mala firraa itti godhuudhaaf wanni ani lafaa qabu intala takka ta barnoota akka xiyyaatti qabdu ta eebbifamtee ta digirii qabdu ta hoggaanii fi hojii seentee gaamindaa fudhatti sanirratti wal gargaarsifannuun intala san fuudhuudhaan sammuu keessaa qaba. Garuu as keessatti gaa isuma san taniin gartee amman duran harkatiin taniin hin fuudhin san odoon ittiin seenneen duratti wanni dhalaa akkasiirraa na yaachisaa jiru dhalaa gartee. Egaa barattee hojii qabattee mindaadhaa yookiin damoo isaan hojjettu tanarraa waa hedduudhaatu na yaachisaa jira. Ammoo san keessaa wanni cimtuun dhalaa waa barate tadeemtee hojjettu yoon fuudhe ilmaan kiyya kun akkam tahuu jiraatanii tokko tana yaachisaa jiru sadi. Talammee isaadhaa. Namni tokko gartee akka walii habaratee barnoota qabu waliin kabajuu dhalaa gartee gurbaa waa beekuu fi intaltii humaan beekne yoo walitti dhuftee jiruun isaanii irra tolti malee namoonni akka walii kun akkuma ja'anittu qarri lama waliin muruu akka ja'an suni lolachuu nama akka waliitii iddoo teenyetti kabajaan dhabamuun ni maltiitu na yaachisa. Sadeessaa san keessaa isiin tun hojii deemti. Yeroo hojii deemtu akkuma beekamutti biyya teenya keessattis egaa biyyoota adda addaa tagartee takkeedha warri gartee dhalaam bakki isiin daleeddu bakka dhagaa dhalaadhaa ni takkatti. Biyya teenya keessatti akkuma beekamutti akkuma barnootaa sanii akkuma dhalaa fi dhiirti waliin laaqqatanii baratan sanii Hojiidhaas dhiiraa fi dhiirti waliin laaqameeti gartee hojjata. Kana keessatti wal shakkiin iddoo keenyatti argamuun ooltu takkaa ho'anuma gaafa isii shakku isiin tun gartee dhiiraa wajjiin faa jiraatti achitti hamtuu hojjattii faa. Kanaatu sunis na yaachisaa jirti. Ta'afree isaadhaa. Odoon gartee hojjedhu hojiin tiyyatuun naaf toltee mindaan kiyyaas ol fuudhamee yookaan gahu taate jaartii tiyyatana hojiirraa buusuudhaan fedha manatti si deebisu. Duuba intalti takka akka kiyya barattee digirii fudhattee wanni fudhatteef hojiidha. Yoonii fi dalagaa dhiisii mala gali je'een jaartiin tiyyatuun naan hayyamtu. Saakkamtuu malaa jechuunis na yaachifti. Tana cufaatu mataa kiyya gartee nagara galchee karaa tokkoon fuudha gartee jibbansa karaa tokkoon dhalaan akkanaa kun yoon fuudhees jiruun isaanii waliin hin toltu jechuun natti dhagama. Meegaa san durarra warri gartee akka kiyyatti gaaffii tana karaa nuural hudaadhaa galfate jiraachuun ni mala. Takkaafuu warri gartee akka kiyyatti yaadni kana isa yaachise argamee. Anumarraa'uu akkuma agartee hangaafiti gaafadhe furmaata harkadhe kanatti furmaata argachuun isaaniillee ni malti. Walumaa galattuu tanaatu mataa kiyya gartee na nyaatee hirriiba na dhoorkee karaa keessan gaaffii tana ergadhe harka gartee addarra kaayyadheettiin deebisaa tan deessan isin eegaa jira yaa obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ilma gartee islaamaa ilma musliimaa humisiin jenna. waa hunda dura wanni siin jennu mee rabbuma kee tokkicha galatoonfadhu. Ka ganamarraa si gargaaree barnoota kee xumurtee saniin deebitee hojii harkattee hojiirra oolte. Meeqaatu barnoota keessatti fayyaa dhabe? Meeqaatu barnoota keessa kufe? Meeqaatu barnoota keessatti qarqamte? San cufara rabbii tokkicha si dabarsee armaan si gahe. Akkuma xumurteetti immaas hojii irra si akka hojii irra si kaa'e mee rabbuma kee tokkicha galatoonfadhu. Lammeessaa wanni gartee sirraa nama yaachisu waan ajaa'ibaati. Sunis maalidhe haala biyya teenya keessa jiru qaalina gartee hiraa haa ta'u hiraa manaa qaalina bishaanii kan elektiriikaa kan gartee waan bitatanii gurguratanii haa ta'u. Wanni ati biyya keessatti akka lubbuu keetiitti islaa rakkinaa biyya keessa jiru gaafattu kuni ta duraati waan biyya keessa gartee walgahee jiru. Waan si qofaaf taa'u miti. Akkuma ja'anittuu balaan biyyaa wajjii balachuu jira. Balaan yoo namatti buute lolli tokko biyya yoo seene akka gammachuu jechuun bara akka aroozaan laalamaa jechuudha. Waan kophaa si mudatee miti. Yeroo magartee ati rakkina waan qaalawee dubbattu kana keessatti warri rabbi irratti hirkatee achi boodaan firratti hirkatee fuudhaatuma jira. Haaluma jiruu biyyaatti nyaatee dhugeetuma jira. Qabaataa fi dhabaanis tokko ha'a gabuu bulu hin jiru. Akka waan gartee yeroo fuudhaa feetu rakkoon suma qofa mudattuutti if fudhattee yaaduun kee biyya keessa kunis waan nama yaachisu. Talammeessaati. Obboleessi keenya musliimni namni imaana qabu waa hunda keessatti rabbi isaa irratti hirkata. Akkamittiin if wayyeessa, akkamittiin ilmaan kiyya guddifadha, akkamittiin haadha tiyyaa, haadha mana kiyyaa gammachiisa, akkamittiin haadha abbaa kiyya gargaaruu danda'a, dalagaa seenee isaaniin na barsiise asiin nagee waan yaadu qaba. Ati bar waan kana cufa bira butteeti rakkoon gartee dhuftu tuni matuma kiyya gatiin gartee waa qaala'uun kun nama biraatii miti. Anumatti matuma kee qofarratti fudhattee nama jiruu tana sii gargaaru odoo ta rabbii tokkicharratti hirkachuu hin yaadne odoo ofirratti hirkachuu hin yaadne nama okkonomii gargaarsa siif tahee mana kana si wajjiin bulchutti yaaduudhaaf rabbii keetirratti hirkachuu dhiifte kunis laafina imaana keetiin nama agarsiisa. Odoo nama gartee ulamaa immalu waa barate taate ta duraati rabbiin أكسين يا جاوب ليس خير وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله نموني قركك أركك اللي خدن دي ونني أركت هركك في أفان سابرا كن قول بوسا ديسي والرسالة اللي قرقارو هندن دين فودة ديسي فودة إفاق أبو فودة الرا هم ربي وإساني كنو جتشا خان أدو برده if dura keeysee lakkoofsa adda addaa gootee fuudha keetiif kana cufa yaaddu. Wanni ati hirkachuu qabdu rabbii tokkichaa fi mataa kee qofa. Dhalaa akkasii fuudheetiin saniin gargaarsi fadhatti yaaduun dura intalti akkasii suni na heerumtii hii maaliif yaaduu dhabdi. Intalti akkasii sun na heerumtullee wajjin ni warraa isin ni duuti anniin du'aa xiqqoollee yaaddu. Kuni waan nama agarsiisu diin islaamaa keessatti imaanni kee laafina qabaachuu. Afreessaa intala gartee qaadhimallee hin godhatin. Ta isiillee dubbiftee walillee hin tahin. Intala takka ta gartee digirii qabdu hoggaan fuudhe. Intalti tun hojii seentii wanni baratteef sanii akkamittiin isii amanaa yaaduun kee kuni gartee du'a imaana fi if ajjeesu. Obboleessa kiyya ati arra gaafa intala namaa takka gartee ta warri isaanii guddisee qaraasisee digirii fudhattee mana haadhaa fi abbaa jirtu takka. Gaafa gartee isiin barattu biyya teenya keessa dhiiraa fi dhalaa waliin qaraame. Gaafa isiin tun dubra moo sayyiba moo maaliin maal si yaachisin? Intalti tuni dubrummaa qabdiin maal si yaachisin? Lammeessaa duuba intalti takka takkasitti dhiira keessatti makamtee baratti takka. Arra gaafa dalagaa seentees gaafa san keessatti tamaariin manni barattoonni kun wal balleessee dubrummaa dardarummaa walirraa fudhatee dubrummaa walirraa fudhatee jira. Jechuu yoo kasit dhagayamtu taate ati kamitti if ilaalta? Moo ifiif if dhaammootiin safirraa qabda waan turte if shakkitee jirta. Anuu akkasii isiin gaafa barnootaa akkasii kuma qiyyaasa yoo taate gaafa dalagaa harkattee sanii olitti jechuun kee fudhachuun kuni waan rabbiin hin jaalanne. Ijtanii buukatiin min adhanni rabbiin juu waan akkasii akka ta'e beeku. Ammoo karaa kaaniin ammallee tuma deebitee waswaasni keeka shayxaanaa waan san cufa bira siikutee intala fuute intala tanarraayis alkatte ilmoo ammoo isi hin fuune. ilmooni arkatti hin arkattuun beeytu mana kee keessa seentee hin jirtu. Intaltiin hin fuudhu nima sheenti. Anummaan kunuunsa ilmoo dhalaayee if hin beektu. Garuu ati murtii gootee intaltiin hin fuudhu san ilmaan naa horti. Hoggaanii fi gartee intalti tuni dalagaadhaaf nuti waliin baane ilmoon kee teenye tuni ni rakkattii ni cinqattii namni isaan tajaajilu hin jiru jettee waan hin arkamin takkaaf yaadda'uun kee. Akkuma reefuuti imaanni khilaafin irraa. Lammeessaa ati nama marii hin qabne hayyootaa fi manguddootaa wajjillee nama haasa'uu hin qabne. Karaa kaaniinis nama laalcha dheeraa hin qabne duraa booda kee bitaa mirgaa kee nama laalle. sabeechi ilaalee meeqaa jira warri jaarsaa jaartii dalaganii dalayduu mana kaayyatanii warra isaanii nyaata godhuuf hawcuu miicatu kaayyata hawcuu miicuuf kaayyatanii gammachuudhaan waliin jiraatan meeqaatu jira namoota akkanaa wajjiin maaliif fi waliin haasooytee akkamitti jiraattanii jettee maaliif gorsa fudhate kanatti yaaduun kee obboleessa keenyaa hedduu hedduu waan gartee nama naasisurra karaa kaaniin dhumarratti gaafii ta'e keessatti intalti dhalaa takka tagartee fuudhan barnoota qabdu mataa jabaatti jaarsan dhageessuu jettee muruun murtii godhuun kee wallaala guddaa barnoota gartee maratte malee barnoota sammuudhaatii fi barnoonni xalayaan baratti yoonii fi gorsan qabaatiin mariin qabaatiin bakka san hin dabru sibiran kutuu beekadhu. Namni hoggaa waa takkatti seenu dura bitaa mirga isaatii fi saahibbansa haa ta'u habiraa haa ta'u namaa wajjin haasaweeti waan isa yaachisu tokko odootti hin seenne qaraatuma fudhata duuba. Dhalaan gartee waa baratti rakkoon qabdu. Gorsan gorsa fudhatti ni galaafille. Isuma gartee yoo gartee diin rabbii irraa humaan beeytu ka jettu taate ta'atummaa yoo mataa keeti nama diin rabbii qabu taate waan isii barbaachisu kitaaba gorsaa hadiin irra wanni dhaggeeffatanii fi ta dubbisan irra karaa afaan adda addaatti waan qopheeffamee lafa jira. Ta gartee haqa jaarsaa beeytu tan beeynilleen irra barnoota dabalachaa jirti. Tanaaf yaadda'uun keetiis hedduu waan nama yaachisu walumaa galatti wanni ati gartee mataa keessa kaayyattee yaaddu kun cufti waan daangaa rabbii cabsutti si geessu obboleessa keenya gabaabinetti maaliif akka namticha gartee jaartii tumeeti jangartee ati yaadni kee namtichaatu jaartii garaa qabdu bira taa'ee gaafa gartee ati deesse magaalaa dhaqeetiin tumaalee isa ajaa'ibaa ka'eegee guddoo qabu bitee baysee ergara maqaan asirraa baasaa duba eegisan si obaasaa jeen isinis tabaasaati. Duuba ati amma anaatiitu eegee gartee ati baysite san akka bishaanii sii dhugaa ishii shiphoo jetteen jangarte akkamittiin dhuga. Akkamittiin dhuyne waan hin magaalaa dhaqee itti laffee bitan dhuyne jee kabalatti kenni. Itti kenninaan maaltu taana iyyiinsaa itti aanaree. Dubbiin dee dubbii akkasiiti. Wanni si yaachisu cuftinuu waan akkasiiti. Amma gurbaan sun maallaqaa hookishaan qabu waan hoolaan bitu. Hoolaan sanillee isa biran jiru magaalaa jira. Magaalaa sanirraa gana bitee fida. Sigalee gana hoolaa san qala. Ganaa dhabaysa. Waan maalleen isaa tuun arkaminiif if rakkee sammuusaa bultii isaa diigee. Dubbiin dee dubbii akkasiiti. Amma nuti gabaabinaan wanni gartee dhaamsisee dhaabnu yaa obboleessa keenya. Ta duraa wanni sirraa argamu laafina diin keessatti ati qabdu sirraa argama. Ulamaa irraa fagaachuudhaas sirraa mul'ata. Kanaafuu ulamaa dhihaadhu waan silaatti yaaddu kana cufa waan imaana si guutu bakka muhaadaraatiis bakka masgiida keessatti dhaqi masgiida salaatii taa'i gorsa ulamaa dhaggeeffadhu sin jenna. Kalammeessaati. Yaa obboleessa keenya filannaan ta'e filannaan ta'e jaartii odoon filanneen duratti intala gartee horii qabdu maal qabdi warri isaanii maal qabaatti yaadamuu dura intala imaana qabdu ta imaana irratti ilmaan keessii guddiftu intala rabbi sodaattu ta ifi iftiisitu filachuun sirratti haa jiraatu. Sadeessa wanni sammuu ta'e keessa jiraachuu qabdu. Jiruu mana keetii irratti riskii haadha manaa irratti hirkachuu sammuu kee keessaa baasi. odoo argatte odoo takkasii fuutee isiillee mindaa fudhatte hoggaa fudhatte mindaa naan gahe harkarra na kennin irraa fagaadhu. Fedhinnaa isiitiin si haa gargaartu. Fedhinnaa isiitiin waan mana sii keessatti baachisu. Isiinuu hin doynomtu ilmaan siitii fi mana siitti. Isiin haa gootu malee dhaluma akkasiitiin fuudhaa sammuu ta'e keessaa baasi. rabbii keetii irratti hirkadhu ofirratti hirkadhu akkamittiin mana kiyya jiraachifadhaan sirratti haa jiraatu. Dhumarratti obboleessa keenya fuudhuma waan jaanitti hin dhihaatin hamma kiishee kee of beektu hamma mana tokko gartee jaarrachuu dandeessu hamma takkaa kireeffachuu dandeessu namarratti akka ba'aan taane akka namarraa illee duroomtu akka rabbii keetii irratti hirkattee wanni ati hirkattullee bara kaasiif taatu. di karaa di rabbii deebi'uun sirriitti haa jiraatu nulleen gama keenyaa gorsa gartee kanarratti du'a isiif goonaa waan si rakke cufaahu rabbi si haa laaffisu intala imaanaan si caaltu ta obsa sii dabaltu ta si gorsitu ta hamtuurraa si dhoorkitu rabbiin si naa dhaqqabu siin jennaa obboleessa keenya. Iyyannaan lammeessaa ta obboliitti teenye takkaatii galmeen isiilleen dhibba saddeetii fi dhiidhamii shan. Ammoo isiin gama warraa daddacha jaalalaa keessaa dhufte. Akka jettu obboliittiin teenyetuun. Ani bultii jaarrachuun kiyyaa biyyattii mi eegaan ala bahe. Akkaataan ani bultii irratti ijaaradhees gurbaan ani heerumu kun warra keenya silkiidhaan dubbiseeti warra isaaniitii fi warra keenya walitti fidee akkasitti duuba waliin haasawa wal dabarfatanii ni kaanu godhan. Haa ta'u duuba yeroo gartee ni kaasan godhan san keessatti maharii naaf hin kennine maharillee hachittillee maqaa dhawaan hin sihu. Garuutuu ammoo ho'uggaan isa gaafadhu dachii takkaa jira dachii san irratti ni kaase goone dachii saniin si kennaa naan jedhe. Eega gaanaaf inni haadha mana abbaa manaa waliin taanee wal bira galeenyeen boodatti oduma haasuunuutiin mee waan kana gartee dachii naan jette tana dachii tana gaafadhu dachii tana haa gaafadhu muhu gaafadhu irratti dubbiin xiqqoona shakkisiiftee achi garagalee dura warra isaanii dubbisee saabbaa mana kiyyaa gurbaan keessan dachii kanaarratti silkii maharii si gooninaan jee dachiin sun eessaa je'eeti warra isaanii gaafadhe. Deebisaa warra isaanii kun akka armaa gadiiti. Jaarsi keessatti jibee dachiin inni asii hin qabu nu bira hin jirtu. Dachumaa hun qabu inni bakka biraati illee. Tanaafu hin jirjiriini suutumamee cimsiifadhuuti gaafadhu. Amma magaa amma gaa egaa warra isaanii irraa bilcheeffadheen boodatti as deebi'eetiin saabonu dachitti maarii si goone naan jette dachiin tiyya sun eeysaa bar warra keessanillee gaafadhe dubbii tana cimsiifachuu fi ani sitti nimne malee dachii lakki waan biraan qabu naan je'ani. Akkuma isaan siin jansanii ee ani dachii waan qabu. Garuu anis yeroo san keessatti intala amata kudha shaniiti nama bolola addunyaatii fi walaawaan diinirraa illee humaa beekuu miti. Odumaan karaa addunyaa kanaaf humaa yaadiniin ilmoo qacamu godhe niin baadhadhe hirmaya amma gaa riskii biraatu rabbi naa kenne bakkaan gartee silaama harii dubbadhu je'eetiin abbaan mana kiyyaana wajjin haa gammadu je'e anxureen lagguu kunoo baatii lamanatti hin dhufne akkam laaltaa qabeetiin jira. Gaafaanan akkana ju deebi isaan isaa maal taatere hatattama arraa boru odoon jennetti hatattamaan ilmoota na dafii baasinaan je. Gaafa inni kana naan ju wani na wajji ciifteef maaliree wani na fuuteef maaliree wanni seerumuuf ani maaliree kaniin ilmuuf irraa baasuuf. Gaafa natti dabalamtu san ati beektu akkaan inni ilmuu fuudhu. Maanatti dabalamuun dhiisirree. Gaafa kana duuba arraas boruus ilmoota na tagarti gara baadhattu ana ta duuda baadhattu ana ofirraan baasuun je'in. Na dhagahinaan je'e yoo ilmoota na baasuu baatte mana kanaaf siis dhiiseetiin halkan gurraacha baafadhee dhabamaa naan je'e. Walumaa galattuu gaa akkuma isinuu bachiisutti. Ani nam tokko illee biyya alaa tanaa hin beeku isa malee. Tanaafiin namni kun ala jirra rakkoo guddoo narra fide je'ee lubbuu tiyya irrattis if sodaadhee rakkoo na dhuftuuf sodaachee sodaachaadhaa ilmoota ofirraa baase. Garuu wanni beekuu qabdan aniin tuni tamanaan dhaabbattu ana anaa carraaqa gurbaan kun dalagaan qabu. Anaan mana kanaa jiraachisa rabbii gaditti. Gaafaan haala saagaa akana arku mee nama tokko gartee kan itti waa himatan hagama lamaanii warri wal beekuutu waliin bultii dheereeffata. Mee warra gartee warra keenya kanaa wajjin wal baradhu. Ama tokko guutuudhaan warra keenya dubbisiisiin ja'a warra keenya kana baradhu hin jeen. Kadhadhee kadhadheetiin gaafaan inni warra keenya kana baru kadiiduu tahi ka jibbu kan feene ta'uu arke aboogaan ammas arke. Ani warra keessan baradhee dubbisallee. ati immoo warra keenya kana baruun beeffeetu walli anaas hin tahini anaas hin gammachiisini inumaa eega akkas ta'uu koo amma if argee na hiikin jeen yoo bakka hiikaadha maquman dhawin walumaan duutanaan jee gaafa gan dubbii bakka tana arku duuba warra keenya bitti bilbilee rakkoo jirtu tana bal'isee waan dabre cufaa'u himeef an nama kana wajjin jiraachuun fedhu mala natti ilaalaa jeen duwwa warra keenyaan. Warra keenyas gaa dubbiin tun isaan yaachiftee akkasumas deemanii qaadii dhaqanii qaadiidhaan kunoo intala keenye takka ala jirti rakkoo kanaa keessa jirti mee furmaata nuu laadhu jedhaniin. Qaadiin gaafa dubbii tana gaa isaanitti odeessan ammaan dhaabbata kanatti waraqaa faskii harka keessan kaaya kuma kudha shan birri Itoophiyaadha kennaanaan jee kennaa jee warra keenyaan. Gaafa kana duuba isaan natti bilbilanii kunoo qaadii dheenee gaafannee birrii kuma kudha shan fedhaa erginaan jedhan. Kanaan gaa duuba anis gama kootii dalagaarra illee hin jiru kunoo amata afurii hangaan antee isaanillee hanga adda baanee. jiru kana haala kanaa keessaan jira hin dandahu jeen duuba. Amma gabaabinumaan hangaan amma kanatti lafa taa'u kana keessatti namni gartee waan aan hiikame sehaniiti jaartii lafa intala lafa jirtu na sehanii nama hedduudhaatu ka'ifii na gaafatuu fi kana manatti ergitu jechuun jidduu na qaadhimaa jiran fuudhaaf. Ammoo duuba ni haasaa qabaachuu kanaatiitu hanga ammaan tanaa na hidhee naan ta'aa jira. Namtichinis na Yahudiiti. Qaadiin karaa furmaataa silaarraa eeggadhuus maallaqa kuma kudha shan barbaada. Ani birrii sanii hin qabu. Ammoo namoonni gariin tanumaa tana jidduu hoggaan gaafadhu. Namni gaafa duraatuu ni haasa godhatee maarii siin kennan ni haasaatu hin jiru naan jedhan. Tanumaa tana jiddutti yaaddeweetiin jira. Mee furmaanni kiyya rabbii gaditti isinuma harka haa jiraatu isin bira haa jiraatu. deebisaatiyyaan isin eeggachaa jira jetti obboleettiin teenye tun. Yaa obboleetti teenya intala musliima. Inshaa Allah atilleen intala musliimaati haadha abbaan irraa dhalatillee musliimoota. Dhagahi duraan beeytuu beeku baattu. Namni lama kan wal fuudhuu deemu dhiiraa fi dhalaanis hoggaa gartee fedhinnaan itti dhagayamte. Gurbaanis fedhinnaan itti dhagayamte. Intaltinis fedhinnaan itti dhagayamte. Suuruma mormaa olii kana wallaalee dhaabbata walii ilaalee fuudhatti jarjaruu dura nama bultii waliin jaarratan kana waa sadii keessatti filachuun namni kun diin rabbii qabaa rabbiif sujuuda lammeessaa namni kun haalaa amalli isaa akkami namni kun amaanaan isaa akkami namoota akkam waliin jira namoota akkam maalirra jira bultii akkamiin nama narratti hirkatu moo nama ofirratti hirkatu moo nama namarratti hirkatu moo waan gartee fuudhuun hoo qaba ji'ee intalti takkaas aqliidhaan karaa kana yaaduun ishiirra barbaachisa. Gurbaalleen intala takka odoonumaa gartee kanatti suuraa hin laalleen duratti diinsiidha dubrumaa qabeenya siidha heerumtee baatus ishiin dubara sayyibaa tahuu beekuun amanamtuu tahuu beekuun maslahaa gartee ilmaan saatiif wal filachuun ganamarraa tokkoffatti qabxiin tanaa ture. Lammeessa ammoo ati gaafa gartee ni haasa godha warri lamaan walitti dhufanii gurbaanis abbaa fedhe haa wakkalatu ni haan eega hidhame warra keessan bira ni haan keessirri. Ammoochi keessatti isaan maharii harka sii kennuu dhabuun fudhachuu dhabuun ni kaa takkallee ni kaan kee miidhamu. Namoonni gartee namni mahariin fudhatin ni kaanis hin jiru siin jaahila diin rabbiirraa humaan beeyne namni wallaalaan tokko wallaala akka isaarraa barnoota hin barbaadu. Waan shari'aa laalu keessatti akkuma rabbiin siin ji laal qur'aana keessatti fas'alu ahla dhikri in kuntum laa ta'alamuun. Namni waan hin beene waan shari'aa laalu karaa ulamaa iddeema. Wanni immoo karaa haala jiru yoo feete rakkoo jaarsaa jaartii karaa maanguddooti akka itti ilaalamu qaba. Waan shaara shari'aa keessa immoo namni tokko illee galuu hin danda'u. Sadeessa ammoo ati ganamarraa ilmoo hin baasu jettee diduuke rabbi sirra haa jaalatu. Takka teeti rabbi haa heddummeessu. Warra gartee dhugaa fitti himee isatti himee maaliif na fuute maaliif na wajjin raftare eega ilmoon feene yoo ilmoon feene ammuma na hiikita jettu warra kanaa rabbi haa heddummeessu. Warra immoo intala takka wajjin qananii hogga isiin garaa godhatte ilmoo amma ofirraa baase je'ee ilmoo namaa rakko kana rabbiin dhiirar dhalaarra haa fageessu. Keessaa dhalaa gartee rabbi sodaatu diin qabu rabbiin nama akkanaa isaan hin mudin. Gaafa immoo duraa akkasitti duduu keessa waan gaarii gootee ammoo booda jaarsa kiyya sodaachuudhaaf biyya alaatiin jira jechuufiin ka'ee ilmoo sanfirraa baase jaarsa kee dhaalima kana ka ganamaa ifumaas wajjin rafu ka deebi'ee har'a ilmoo waan sii tana fideef warra keessanirraa wallaalee ilmoo firraa baasu siin ju'u ka dhaalimaa kana isa sodaafiin firraa baasa jechuun sodaan isaa fuula rabbii dura siin baaftu. Jaarsa kee gammachiiftee rabbi dallansiifte ati. Ilmoon ati firraa baafte siyyoo baate afurii ol ta'e. Takkaawu baatii sadii fi cinaa ilmoo ruuxii qabdu. Ta uumaan itti uumamte yoo taate diyaa gaala shantu sirra jira. Ushirii diyaa haadhaatiin laalama. Diyaa dhalaadhaa hamma inni gartee itti diyaan kafalamutti ushirii sanii waan bakka takkaa gaala shanta. Diyaa san namni fudhatu nama ilmoo ati baafte kana dhaalu jechuudha. Karaa kaanii ammoo tasanirra guddoo kaffaaraa haqa rabbii sirra jira. Kaffaaraa baatii lama kayoo heediin sitti dhuftee malee iddutti furuun hin jirre. Baatii lama walitti dhaabdee soommanuu sirra jira. Ilmoo ruuxii qabdu baasuudha keetiif. Yoo ilmoon ati baafte ilmoo baatii takkaa taate ammoo qaalii abbaa mana keetii baasuulleen sirratti haraami. Qaalii isaa gootee ilmoo tana firraa baasuun sirratti haraami. Garuu toobaa sirra jira. Diyaa fi kaffaaraalleen sirratti hin jirtu wani sirra jiru toobaa qofa rabbii kee araarama kadhu akka waan kanatti hin deebine irbuu rabbii keetiif seeni. Yoo waan baatii takkaa baate lamaa taate. Afreessaa ammoo qaaliin horii hangana naa kennitan ammaan waraqaa isinii kenna jechuun ka warra gurbaan barbaanne ka gurbaan barbaanne kuni rashwaan haraami isarratti. Tanaafuu namoonni gartee qaadii jedhamu rabbi isaan uume haa sodaatanii ka bakka tana isaan kaayee haa sodaatanii. Intalti takka hoggwa iyyannaa galfatte abbaa mana isaanii abbaa mana siidhaa dhiheessuun yoo inni fagaatee jiraate wanni warra inni irraa dhihaa dhalate dhiheessuun dirqama. Isaanii gurbaa isaanii silkiitti dhabee barbaada. Kanumaa asitti qaadiin horii fudhatee intiyaartii namaa takkaaf. yoo hagartee furmaataan godha hajutee wanni kun isarratti haraami yoo kisillee godhame karaa federaalitti ol bahanii qaadiin kun ni hidhama dalagaarraa illee ni arihama akkasitti haa beeku. Nasiyaan nuti siif yaannumma gabaabinaan yoo biyya alaa keessa ka jiraattu taate ammallee hatattamaan kara biyyaa deebi'i. Hatattamaan rakkootee tana gartee ta duraan kophaa ala teessee yaaddu tana yoo dhugumaan furmaata feete. yoo dhugumaan aakiraatee tolchuu feete warra keessanii fi warra gurbaatis walitti dhufanii har'a haasawanii karaa nageeyaatiin furmaata yoo godhan irra caala akka aadaatti. Yoo dubbiin tun karaa nageeyaatiin didde mataa keetii dhaabbattee qaadii irratti kissii gootee ijaarsa kee yoo inni hin jiraanne warra isaanii dhiheessitee qaadii irratti barbaaduu dandeessa furmaata. Gaafa kana qaadiin Gaafa yoo warri gartee gurbaatis kana keessan gallu jee gurbaanis dide faskii sii kennuudhaaf dirqama rabbiin irra kaayee ka mangistiin illee irra keessa. Shaneessa wanni gartee lammeessa ammoo qaadiirraa fudhachuun odoo gartee jaarsan dhiheessin ka warra isaaniin dhiheessin siifi fakkaattuun teetu warreen ala jiran cuftinu haalli kun akka haaraam ta'e haa beekani. Qaaliilleen intaluma takka taala teessee maallaqatti ergitu takkaa ta'e fiidheeyxee maallaqumaan ka warra isaanii yaamne akka inni karaa gabaabinaan isii fixu gootu inni akkasitti waraqaa kennuufillee rabbuma isa uume haa sodaatu. Rabbii amaanaa ummata isa harka haa sodaatu dhiyeessuudha qaba. Takkaa nama san takkaa warra gubbaadha. Wanni ala teessee ati warri keessan dhiqanii akkasii sii fuudhan. waraqaan gartees waraqaa baaxili odoonii fi gartee karaa rabbiin jaalatu ifiin hiine kabiraallee heerumuun kaan duraa sirra jira zinatti seeniyyaa gabrittii rabbi. Warri wanni arraan tana mi'aa si fakkaatu guyyaa boru sitti hadhootii takkittii tana beeku. Diinii fi yaadi, duniyaa teetii fi yaadi, qabrii teetii yaadi, ilmoo teetiif illee yaadi. Walumaa galatti warra gartee rabbi sodaatu ka qaalii Rabbiin ji'u irratti deemu dhiiraa fi dhalaa keenyaas rabbiin nu haa godhu walumaa gala keenyaa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
maashaa Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa Rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة